Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki cumi n'umunani ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi n'indwi ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda muri kumwe na frederic nkurikije munsi wa kabiri w'indwi uheze niho perezida w'urundi Pierre Nkurunziza yatanguza icese ibikorwa vyo gusigura ibijanye n'itora referendum ryo kwemeza canke guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa shingiro perezida Nkurunziza yavuze ko atari ibwirizwa shingiro ryose rizohinduka yaratangaje ko mu bintu bizohinduka harimwo ingingo zataye igihe hakaba kandi hazokongerwamwo amategeko yo gukingira imirwi y'abantu bari kurushi mu zindi ngingo yavuze zizoba ziri muri iryo bwirizwa shingiro rishasha n'ingingo zishira imbere ubwigenge bw'igihugu amasezerano mu vyerekeye agateka kazina muntu hamwe n'amasezerano hagati y'ibihugu mu vyerekeye guhanahana abagirizwa ivyaha baronderwa n'ubutungane hari kandi n'ingingo zerekeye umutahe w'igihugu hamwe n'ubutunzi ibijanye no kwinjira no kuguma mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka afurika y'umuseruko hamwe n'amategeko agenga igihugu mu kiringo kiri hagati y'impinduka y'ibwirizwa shingiro ikindi kintu kiri muri iryo bwirizwa shingiro rishasha rizoshirwa imbere abanyagihugu n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu bizova ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi abanyapolitike ntibavuga co kimwe uyu mugambi wo mu guhindura ibwirizwa shingiro mu gihe leta y'uburundi ivuga ko hari ibikenewe guhindurwa hari n'abanyapolitiki bavuga ko ubu atari igihe nyaco co gufata umugambi nk'uyo mu kiganiro muri sangace y'umunsi twatumiye abashingantahe bakurikirana hafi politike y'uburundi kugira ngo batubwire ukuntu babona uyu mugambi wo gusaba abanyagihugu gutora canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha Uh, turi kumwe na Tasian Sibomana akaba ari umuvugizi wa Iprona itemewe n'ubushikanganje bw'intwaro hagati mwiwe neza mushikanganje Tasian Sibomana
mwiwe neza Federico mwaramukije kandi abarundi n'abandi bose baba bumva ikirundi bariko baratwumviriza uh, murakomeye
ego baba turahendahenda buke buke twari twatumiye kandi umushingantahe Alain Diomede Nzeyimana akaba ari cegera c'umuvugizi wa perezidansi y'Uburundi ariko nibaza ko ashobora kuba yafatiriwe turi kumwe kandi muri iki gihe umushingantahe Eric Nsengiyumva akaba ari umukuru w'ishyirahamwe gishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwa Afurika rubicishije mu bikorwa jape mwiriwe neza umushingantahe Eric Nsengiyumva
mwiriwe neza ndaramukije n'abarundi n'abandi bose bumva ikirundi bariko baratwumviriza hanyuma nitwa Eric Nsengimana Nsengimana Nsengimana nivyo uh, murakomeye ga Nsengimana
turakomeye turashima yego reka tutarinze kubatesha akanya dutangura kuri mwebwe mushana sitasiyo sibomana uyu mugambi wo gukoresha referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro mwawakiriye gute ku ruhande rwanyu
murakoze mu bisanzwe uwo mugambi ntitwawakiriye neza kubera hariho ibituma bikuru bikuru n'ibindi bisanzwe bituma tutawakira neza ubwa mbere hoho ibwirizwa shingiro dufise rigenga igihugu ubu ni igice kimwe mu bice bihambaye by'amasezerano yarusha yatumye barundi basubira kugira umwizero kubana neza umutekano n'amahoro bigasubira kwikiyongera kugira rero urihindure ni uko abateye igikumu kuri ayo masezerano bose harimo mbere n'abasinye amasezerano yo guhagarika intambara barimwo kugira babanze kuvugana mbeho hindurwa iki turabye icyo amasezerano yarusha yamariye igihugu n'icyo yobandanije akimarira icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko mu ngingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda y'ubwirizwa nshingiro bivugwa neza yuko atantumbere yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro yofatwa mu gihe iyo ngendo ishobora guhungabanya ubumwe bw'abarundi umwumvikano w'abarundi kunywanisha abarundi mu gihe iyo ngendo ishobora guhonyanga inzira ya demokarasi twafashe mu gihe ishobora kugirira nabi ubwigenge bw'uburundi no kubahiriza imbibe z'igihugu ibyo nabyo mukaba muzi ko amagume tumazemo iminsi yatumye abarundi ndiri harimo n'abanyapolitike n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike harimo n'abamenyeshamakuru bahunga igihugu guhindura rero izo nshingiro muri ibi bihe ryategerezwa kubanza kuraba ko bidahonyanze iyo ngingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda twebwe ku bwacu birarihanyanga koko icya gatatu mu bituma bikuru bikuru tutabyemera ni uko turi mu biganiro byiyarusha ibyo nabyo bikaba byazanywe no kutumvikana ku iyubahirizwa ry'amasezerano y'arusha nibwo izo shingiro yabyaye tukaba twari tuzi ko impera n'impera uko duhejeje ibyo biganiro tuzoza dusubiye kubona kumwe ingene ayo masezerano yobumbatirwa nibwo irizo nshingiro ryayavuyemo bikubahirizwa ahubwo bikarushwa bikarushirizwaho gushyirwa mu ngiro uko byari ubu ibyo rero bitatu bikuru bikuru biradutuma tutaraje no mu idonido ry'ibyo bashaka ko bihinduka biradutuma twebwe tuvuga tuti ntiwari wo mwanya siko byategereza kugenda etasiyanse ubona hariho abanyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bavuga ko hariho ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro zataye igihe izo ngingo ntizikwiye guhinduka
ibyo si abari ku butegetsi gusa na twebwe turabona yuko hariho ingingo zishobora guhinduka kandi ibyo murabizi si ubwa mbere icyo kibazo kivugwa si ubwa mbere intumbero yo guhindura ibwirizwa nshingiro ifatwa murazi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuri icyo kibazo cyakuze gushika n'aho hagigwa inama yahuje inzego zose z'igihugu igahuza imigambwe yose yemewe n'amategeko igahuza amashyirahamwe ategamiye ibyiciro bya politiki agahuza amashengero n'abandi bakagira inama ikomeye imigwi yarongorwa n'abihebeye imana kugira berekane ko atabo bahagaze gushikaho bumvikana ku byohinduka mugabo nticyabujije ko ibyo bitabwa mu kabati hanyuma bakajana ibyo bashaka mu nama nshingamateka tukagira imana bikananirwa kubera amajwi asabwa atashoboye kuboneka ibyo rero nicyo kibazo nari kunda kwishyura ibyo hinyuranyurwa ni bike kandi ibyo nta maruru byari gutera n'icyo gihe bari babyumvikanye ko mugabo turaza kubishyika ko si byo kumbure bakeneye guhinyanyura intumbero n'iyindi mu nshyirantare namwe eric nsengimana mwakiri gute umugambi watangajwe wo guhindura ibyiza shingiro
twege mu ishyirahamwe mparanira amajambere ajati umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro twawakiriye neza na cyane cyane twawakiriye neza dushingiye kuki ukuntu ibwirizwa shingiro ryahora ryagiye ritera impari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu benshi bagapfa abandi bakangazwa kubera kutumvikana ku mategeko agenga igihugu hanyuma twebwe turavuga tuti mbere turi no mu bantu basabye twanditse amakete atandukanye tuvuga ko haboneka ibwirizwa ritomo ibwirizwa abarundi bose biyumvamwo ibwirizwa usomye ati amategeko avuguruzanya umwe adashobora kuvuga uku canke kuriya hama twege mu ishyirahamwe ajapu tukavuga tuti dusomye rino bwirizwa rishasha tubona integuro y'ibwirizwa rishasha turabona ko by'ukuri utwo tunenge bagiye baradukuramwo kugira ngo umurundi wese ashobore kuyisangamwo kandi tugire ibwirizwa ridaciye ku bintu n'amategeko hari ikibazo ariko ridaciye ku bintu n'amategeko cyangwa umwe ngo ashobore kugira kuryumva uko aryishakiye kandi bishingiye ku mategeko nyine yanditse ibibazo nashaka mvuge gato ku byo umugenzi turi kumwe mu kiganiro ariko aravuga na cyane cyane avuga ko ribwirizwa iri bwirizwa ryari rihari ryarishingiye ku masezerano y'iyarusha yatewe ku gikumu ku wa mirongo ibiri n'umunani nyandagara mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'amasezerano yo guhagarika intambara nkamenyesha n'abarundi n'amakungu ko bariko baratwumviriza ko n'iri nyene naryo nyene rishingiye kuri ayo masezerano kuko urabye ni naco batanguriye ko bavuga ati twongeye kwiyemeza gushira imbere amahoro ugusubiza hamwe n'ubumwe bw'abarundi hisunzwe amasezerano y'iyarusha yerekeye guhagararira amahoro no kunywanisha abarundi Igome- yashyizweho umukono ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani myandagaro ikibazo umwaka ikibazo muri iki w'ibihumbi gihe bibiri.
mushirantahe eric nsengimana ni ikibazo cyo kumenya niba ubu ari cyo gihe nyaco cyo guhindura iryo bwirizwa shingiro
ego iki ni gi- nico gihe nyaco co guhindura ibwirizwa shingiro ah, kubera ko murazi ko uko iminsi igenda ibiriko iragenda mu mu gihe kiza hazoba ari igihe eh, nyazina co gutegura amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri si umwanya w'uko hazoba amatora yo gutora ibwirizwa shingiro uzoba ari umwanya ahubwo wo kwitegurira gutora umukuru w'igihugu c'u Burundi n'izindi nzego zose zi- zitorwa ziciye mu matora ubu rero aha abanyepolitike bariko baravuga ko atari ico gihe eh, ni ukugira ngo bigize ibihe inyuma kugira hazogera igihe tu- tuja kwinjira mu gihe nyaco eh, c'amatora baca bavuga ati "Nti- ntibikunda ko amatora aba ibwirizwa shingiro ubunenge burimwo buta- budakunze duce dusubira muri za njyane twahigiramwo z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, tubi- ivyo rero o- o- ego Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na emile miriwe neza
Mwiriwe neza Frederic miriwe neza izina ry'ikirundi ninde emile
yahaba umukiza haba umukiza murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
ndi mu gisagara cya Bujumbura Eh, mu- duvuga ku ijambo ikibazo iciyumviro
bo nagomba ntangure kwamba icyumviro ijyanye ne- n'irya ngingo yafashwe yo gu- yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ingingo n'ukuri n'ibyo i- umukuru w'igihugu arabirekura hari ingingo yabwiye yatangaje twarayumvise ibimurekurira mugabo n'ukuri ku neza y'igihugu ndagira je eh, mvuge yuko utari umwanya mwiza wo guhindura ibwirizwa shingiro ko ibwirizwa shingiro umenga ryaratowe bibiri na gatanu nyamba ntihenze harabaye referandumu bamwe barahimiriza abayoboka baratora oya abandi baratora yego ariko ryahemutse abahimirije gutoza yego aribo batsinze ni ukuri kugira amategeko agire ubukomezi ag- adonke demokarasi isimbatare nuko itegeko riba ryatowe ryomara igihe kirekire ubundi akeke ntihenze gato ibyiza shingiro rya leta zunze ubumwe za amerika n'ibyiza shingiro riba rimaze imyaka irenga amajana abiri rero mwarangiza nibariza abo batumire mbega guhindura ibyiza shingiro tuzi neza ibiyiri- ibiriyigize yuko byavuye mu masezerano y'iyarusha ata kintu cyahindutse mu masezerano y'iyarusha burya nta bintu bido bishobora kunona ayo masezerano y'iyarusha kuko tuzi neza iyo bwiza shingiro izo ngingo zoba zahindutse ariko tuzi neza yuko zavuye mu masezerano y'iyarusha tukaba tuzi neza ni- n'ikintu yamaze ngaho mu burundi ntazaba ayo masezerano y'iyarusha atosekara murakoze murakoze haba umukiza emile reka dutangure kuri mwebwe eh, eric eh, nsengimana inyishu ngufi cyane rwose ku kibazo ca emile haba umukiza
ego ikibazo ciwe nacumvise Eh, nagomba ndamuhumurize ko ata masezerano yarusha azo- azo- azotosekara kubera ko eh, navuze ko ino bwirizwa- ino nteguro y'ibwirizwa shingiro mu gihe ryotorwa rizoba rishingiye eh, kuri ayo masezerano y'iyarusha nyene naryo riha agaciro cane aya masezerano y'iyarusha kandi umukuru w'igihugu yaravuze ku bijanye n'ubwigenge ku bijanye n'aya masezerano nyene y'iyarusha hamwe no ku n- n'ayagenga umuryango w'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ko ivyo bitazokomakomwa ni ukuvuga ko hazohindurwa amabwirizwa yarasanzwe a- a- aba- amabwirizwa menshi nk'ayo mwagiye mwumva batahuriza ko mu kuya- mu- umwe wese mu kuyasoma kucanye kuriya kandi ugasanga avuga co kimwe ayandi nayo ugasanga ntagihuye n'ibihe uburundi bugezemwo hama ku bijanye n'igihe naho sinzi iyo bagenda bavuga ati igihe nyaco eh, co gutegura amatora ni- co gutegu- co guhindura ibwirizwa shingiro ni iki hanyuma yavuze ati eh, ibwirizwa rya amerika rimaze imyaka ingana uku Eh, amerika n'igihugu eh, cigenga uburundi nabwo kandi n'igihugu cigenga ni umwe- iyo igihugu cyose gifise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro mu kivi cose babona ko bikenewe rero uno munsi nk'uko mwabonye ko ibwirizwa shingiro ryari rihari ryateye ikibazo nicyo gituma abanyagihugu bose babicishije muri wa mugwi wo kuvugana ukuri no kurekurana wa mugwi ujejwe ku ibiganiro mu gihugu bose bagiye bashikiriza ko ibwirizwa ry'uburundi Ego me- ririmo utunenge twinshi ryohinduka Ego umushiyantaye Sibomana ah, amakenga y'umushiyantaye Emile Habumukiza avuga ko ah, abaza niba guhindura ibwirizwa shingiro bida- bidashobora kugira ah, bidashobora kugira ingaruka ndabona telefone ya Tasien itameze neza ariko mu- reka tugarutse kuri wewe mushiyantaye Eric eh, Sengimana ah, amakenga ya y'umushiyantaye Emile n'amakenga Ah, abarundi batari bake baf- bafise bavuga ko muri iki gihe abantu benshi bari mu buhungiro muri iki gihe abantu benshi batari izabo atari cya gihe cyo gu- ah, guhindura ibwirizwa shingiro ivyo mubivuga ko iki mu kanya gato cyane rwose
ego murakoze cyane muri kino gihe nyine eh, ya- mu- muriko muravuga ko abantu bahunze Eh, jewe kuva mvutse nta munsi n'umwe ntigeze mbona abarundi ba- bari ba- hari abarundi bari hanze hari abarundi bahungiye hanze Eh, mu- ariko muri kino gihe turiko turavugana igihugu c'uburundi kiri amahoro abahunguka babandanya bahunguka baza basanga ibintu byabo baza kubaka ni naco gituma leta y'uburundi n'amashirahamwe yose akorera mu gihugu c'uburundi aguma atera akamo ubudasiba abarundi bahungiye hanze kubera imvo zitandukanye ko boza nabo nyene bakifatanya n'uru- n'abandi kugira ngo bashobore kubaka igihugu cabo rero iki gihe nabivuze ko je nshingiye ndavye umwanya amatora ategurwa nkaraba ingene inzego zijaho nkaraba umwanya baba bafise eh, nico gihe co guhindura amategeko kugira ngo hazogera igihe eh, amatora aba y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zimukomokako eh, ata- atavyo kuvuga ngo amabwirizwa ngo avuga uku n'uku n'uku canke ngo hagere ko yitoza umukuru w'igihugu acashiraho amategeko amukingira kubera hageze ko eh, amatora aba ego me Eh, mu kino gihe ni iki nyene ni- twe twe nico duhagazeko twebwe E, e, umushiyantahe e, Tasien Sibomana ndabona umushiyantahe Emile Habumukiza afise amakenga avuga ko ika- akababaza niba guhindura ibwirizwa shingiro bitashobora kugira ingaruka mbi ku masezerano y'abarundi mwebwe mwihweje zirya ngingo zose twabonye ziri nku- ku mpapuro mirongo itanu na zitandatu hari izindi ngingo ziteye amakenga zo mubona ko zohava zigira ingaruka mbi kuri ayo masezerano
Eh, murakoze cyane nibaza ko eh, eric wo muri ajap ashobora kuba atarasoma neza ibyo bagomba ko bihinduka kandi iyo we yarabisomye agaca asigura ko iyo ntumbero n'ibizohinduka byubahiri- byubahiriza amasezerano yarusha yoba yasomye nabi muti gute ngiye ko nca nishura ikibazo ca emile yuko ubu atari wo mwanya mwiza wo kurihindura nk'uko nabisiguye hari ingingo y'amajana abiri na mirongo icenda n'icenda bibuza hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri hanze na cane cane abanyapolitike hari mbere n'abanyapolitike bari mu gihugu batagishijwe inama eh, eka n'ibindi n'ibindi icya kabiri rero ni ishura cy'ibyo cy'uko eh, ibyo bariko baragomba ko bihinduka kuri emile bituma hahinyanyurwa cyangwa hari ibyo ibitukubahiriza mu masezerano yarusha ni no kuri nko kurima Eh, arico gituma mvuga nti Eric kumbure yo batabisomye neza ngira nce kumayange bikeye ngira turaza kubigarukako eh, urabona hariho ingingo ya mirongo ibiri na kabiri igen- yerekana ah, yuko abarundi bangana imbere y'amategeko eh, hanyuma bakaba bafise eh, ububasha n'uburenganzira bungana mugabo uravye ngene bakagomba gukumira abashobora kwitoza ku giti cabo canke bigenga ica bigaragara yuko hari agahazi ica kabiri kijanye cane cane n'ibiringo ariho havuye n'iye n'aya magumi turimwo biranditse neza mu masezerano yarusha ko ata mukuru w'igihugu c'uburundi yorenza imyaka cumi ni ukuvuga bayigize mu biringo bibiri ni ukuvuga ko ari ikiringo c'imyaka itanu hagasubira kwiyongeza ikiringo kimwe gusa kugira kuri iyo cumi mugabo ubu urumva bamaze guhonyanga amasezerano yarusha bavuye kuri itanu baja kuri indwi icyo ni icya mbere icya kabiri biravugwa neza yuko mu masezerano yarusha umukuru w'igihugu mu mabanga yiwe afashwa n'ivyegera bibiri ubu u bavuze ko azogira icyagera ca mbere n'umushikiranganje wa mbere igihambaye rero ngaha mwumenya ni uko icyo cegera ca mbere ata mabanga bamuhaye muri iryo bwirizwa shingiro ryimirije ariko ahandi bahora bandika neza yuko mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri mu gace kayo ka kabiri y'uko icegera cya mbere ari wajejwe ibibazo bya politike n'iby'intwaro icya kabiri nacyo kikaba kijejwe iby'ubutunzi n'imibano mugabo muri iyo nteguro y'ubu bavuga ko azoba icegera cya mbere mugabo nta banga na rimwe bamuhaye bagaca bavuga ko ahubwo icegera umushyikiranganje wa mbere arizo wazobazwa ibikorwa byose bya leta ni ukuvuga niwe azoha raporo perezida icegera cya mbere azoba ari nk'igishusho kiri ngaho hanyuma cyane cyane ikindi gihambaye ntunge gatoya isi ndeba ibyerekeye ingena amatora amano z'amategeko atorwa mu nama nshingamateka na nk'izo z'amateka ni ikintu gihambaye cyane kuko aha iyo arusha mu kuvuga ko itegeko ryotorwa ku bya bibiri bitatu by'abitaba inama nshingamateka cyangwa nk'inguzamateka kwari ukugira bagumane ku muzirikanyi ya ntumbero bari bahaye intwaro ya demokarasi mu burundi y'uko yoba iyi nama n'ingingo mu gushika ku ngingo zo kubahiriza zo kubaka igihugu zubahiriza imigwi yose iri mu burundi ubu rero bavuze bati tuvuye ku bya bibiri bitatu by'abitaba inama tugiye ku bice mirongo itanu ku ijana by'abitaba inama wongeye ko ijwi rimwe gusa icyo bita majorite abusori mu gifaransa ni ukuvuga ko umugambwe uzoba waronse amajwi mirongo itanu na rimwe ku ijana ushobora gutora amatora amategeko yose ubundi afise mirongo ine n'icyenda cyangwa mirongo ine n'umunani atanu kimwe abajijwe murumva iyo ntwaro ntizoba ari iya demokarasi kuko ntizoba iri kwirafasha abarundi bose baba mu biganza yatsinzwe cyangwa itatsinze aho ntituvuze bimwe by'amoko nabyo nyine atawudeha kuko muri akoroda rusha barabishyizemo hariho ubuntu bubiri ntunge gatoya ibintu by'urwego rw'iperereza izo ngingo zibiri tuzigaruke ko mu kanya unkundire yego bavuze ko rwova mu nzego zijejwe umutekano aho ni ukuvuga iki ni ukugira ibyo ruzokora na bije ruzokoresha bitazogwigira bicungerwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere y'uko duha ijambo urwo rwego ruzoba ari urw'igihugu gute imbere y'uko duha ijambo ubundi bunwanyi turaza kubigaruka ko turabigaruka ko turabigaruka ko ibyo byose ari bihonyanga amasezerano yiyarusha turabigaruka ko ariko imbere y'uko duha ijambo na karfani umunywanya turindiriye reka tubanze duha ijambo sengimana eric agirica avuze ko wishyikirijwe utunenge turi muri iyo nteguro nshasha eric
shikirije avuze ko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atabanga na rimwe bamuhaye cyo kimwe n'umushyikiranganje wa mbere atabanga na rimwe afise ariko ingingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri igenga integuro y'ibwirirwa shingiro baravuga ko mu kurangura amabanga y'igihugu umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu kandi bakavuga ko n'igihe umukuru w'igihugu ahatahari ariwe ariwe amusigarira mu mabanga bicishijwe mu itegeko hanyuma ku cegera ku mushyikiranganje wa mbere naho ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'icyenda iravuga ko umushyikiranganje wa mbere ari we arongoye leta ayo si amabanga bamuhaye ni ukuvuga hari umukuru w'igihugu hakaba icegera cya mbere hakaba n'umushyikiranganje wa mbere abo bose bategerezwa bategerezwa kutagira kutagira ibyo barongoye bisa kugira ngo ntihasubire kubamo rya vuguruzanya ry'amategeko nk'uko biri muri rya tegeko rya hahora yego ahanini n'icyo bivuga ko mu ncamake kuri icyo reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi ko tuvuga cyane cyane ku nteguro reka iteko rizo kwemezwa cyangwa rigahakanwa n'abanyagihugu referandumu mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uza turi kumwe na alfani mwiriwe neza
mwiriwe cyane mwiriwe irindi zina ni inde alfani
cyiza cyiza muri hehe yego me icyumviro ikibazo duga ku ijambo
nashaka kumera nk'ugushima ku nteguro nshyashya y'ibyirizashingiro bagomba guhindura
duga ku ijambo turakumva
yego tugerageje kuraba mu mwaka uhera w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haradutse inkari ku byerekeye ibyirizashingiro aho bamwe basoma ingingo imwe ugasanga bayisomamwo bayiha intumbero zibiri biratera inkari cyane rero kumvise yuko bagiye bari ibinyanyure ryanditse kumwe risumwe kumwe yaduha icyizere y'uko abarundi dukwiye kuronka amahoro kuko ari ibintu n'abanyagihugu benshi batereye ku byumviro hari abaye amanama abanyagihugu baraterera ibyumviro baravuga ati twese tubona byogenda uku n'uku n'uku nicyo gituma tubikenguruka cyane ikindi cya kabiri nashaka gushyikiriza ngaha mu burundi haramaze kubibonekeza abanyepolitike bashaka cyangwa atari ikirenga mu kuronka abanywanyi basanga kenshi amajambo niyo ari hejuru cyane ugasanga kenshi bama babaronka amajambo kenshi ku iradiyo ugasanga ibyabo bishika kure mugabo mu banyagihugu atabanywanyi bafite niho kenshi na kenshi rero usanga bashigikiye ibyo bintu yuko byoguma uko nyine kandi byarataye igihe urabona n'ibyashingwe ry'iwacu ritora bije y'igihugu mu mpera z'umwaka ariko mu bindi bihugu bya east africa usanga ari mu kwa gatandatu mu kwinzi kandi twinjira muri iyo miryango usanga twebwe turi inyuma dushaka yuko barihindura ubuvuba nyine bwango kugira tugende ku bihe reka murakoze murakoze murakoze alfane reka duhe ijambo umushentahe tasiyo sibumana agira icyo avuze ku byo mushikirije
murakoze neza aho nabivuga ko byinshi cyane nagomba nkosore ibyo eric avuze rero sinigeze mvuga ko icegera umushikiranganji wa mbere atamabanga bamuhaye ahubwo niwe yafise yose icyo navuze kandi mfite izemezo usomye iyo nteguro ni uko icegera cya mbere atabanga na rimwe bamushinze bakubwiye yuko uzosubirira umukuru w'igihugu ntiyabishaka atari hari mbe mu musubirira wibaza ko uba ufise ububasha ubuwe ubu ko bavuga neza bati icegera cya mbere mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri igice agace kayo ka kabiri bavuga neza bati icegera cya mbere niwe arongoye ibintu byose akorodona ibintu bya politike n'ibintu by'intwaro none ubu ko batabisubijemo uko naho n'ubu batakinini yahindura mugabo byava ku muntu ntubone ariko ubu byari byanditswe none ubu ko batabyanditse bagaca bavuga bati umushikiranganji wa mbere niwe azokorodona l'action gouvernementale niwe azora aba azobazwa ibikorwa bya leta byose ni ukuvuga byaba ibya politiki byaba iby'ubutunzi byaba iby'imibano byaba iby'intwaro byaba iby'umutekano byose niwe wabigejwe none uwo icyo cegera cya mbere azoba aje guhembwa amahera y'iki kubapfuma bagikura kuko nta gace azoba ariko arahembegwa icyo nicyo nagomba kuvuga kuri eric ku bya karufani naho ku ba karufani naho nawe na eric yabivuze ngo ngo barashwaniye ibiringo ibiringo n'ubu bizoshabanirwa kuko ibyo bahinduye ubu hari n'aho n'umwaka uzaba zohava basubira guhindura bivana n'uriha icyo abashaka n'ahandi abazi gusoma byarumvikana icya kabiri icyo cy'ikiringo urabona navuze ko baje guhindura imyaka yari yanditse mu masezerano yarusha kuko barabona batuma urundi akurije imyaka cumi aranguye igihugu abamaze niba yari umuntu ariko arakora abamaze kuruha ko yoruhuka kugira abandi bamukorere mu ngata kuko byaragaragaye yuko iyi ntwaro zishaje zishobora gukora nabi gusumba zigitangura icyo rero cyari icyiyumviro cyiza kugira ngo ibisikanya ku butegetsi ni bimwe mu bitsimbataza intwaro ya demokarasi kandi ni bimwe mu bituma abantu baba bagifite amaraso ashushe y'ugomba gukorera neza musozere ku kibazo cya kabiri icyo nohereza ko barakunda kuvuga ngo hari ibyataye igihe nagira ndabasabe baze baradudurira ko atari icyo kintu bitwaza cy'igihe itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka turabye ibihugu byo muri afurika y'ubuseruka aho ritangurira no ngaho iwacu aho ritangurira nta kindi kintu buvuga ngo twacerewe turi inyuma y'abandi nta kindi bavuga ngo iki tutagikuye muri iryo bwiza shingiro hariho ibyiza tudashobora gukorera abarundi nagira baze baratomora n'ahandi icyo cyane dujetere si ibintu eyase idushize ko inkota bugakanu ngo mutarihinduye turakuramo mu masegonda mirongo itatu mushiranahe sibomana imyaka ingahe ntacyo byica mu migenderanire dusangiye n'ibindi bihugu ari iryo tegeko ryonyine hari ikibazo umushintantahe alfani yabajije cyiza avuga ko abanyapolitiki batagira abanywanyi bashobora kuba aribo bashaka kuwurizamo nk'ingingo zifashwe na leta yaho mu havuga ko mu kanya gato cyane murakoze cyane hariho ururirimbo abantu bamwe bamwe kubera ibyo bumva hariya bama bashize ku minwa ngo abatinya amatora abatagira abanywanyi mbega hariya uwobaza neza ubutinya amatora ni uwanka ko haba ihiganwa cyangwa n'ubutinya ihiganwa ni ugomba ko haba ihiganwa cyangwa atinya ihiganwa ubutinya ihiganwa nawe abyerekana gute abyerekana mu kugomba amatora tisunze amategeko abyerekana mu gusambura imigambwe bohiganywe ku rubuga rwa politiki abyerekana mu gutinya n'abitoza ku giti cyabo kubera bona bashobora kumutwara amajwi abo nibo batinya amatora ntibasubire rero kuza barakwegera ko bavuga inda nibareka amatora ategurwe neza imigambwe yisanzure amategeko akurikizwa ntihagire abarondera kuyihagira urabe abo batinya amatora ko batazoboneka abo badasabanyanye ko batazoboneka eric nsengimana umushirantahe alfana sanu wavuze ibyo mwashikirije ariko mureka ndabaha akanya gatoya cyane rwose nk'umunota umwe mugira icyo muvuze ku ngingo zibiri yashikirije ngaha
yego murakoze cyane ku byo bahejeje gushyikiriza numva kenshi na kenshi bitomoye na cyane cyane ko abivuga bizitashe kuko n'umunyepolitike kandi nemera kandi nzi kubera ko byinshi kandi arabikurikiranira hagufi ariko ugiye kuraba kuri ibi ariko arashyikiriza avuga ko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atamabanga afise avuga ko ngo umushyikiranganje wa mbere ubwa mbere yavuze ko atamabanga afite hanyuma munsi ko yakosoye ko yavuze ko amabanga yose afite umushyikiranganje wa mbere aho ni byiza cyane twebwe turi ko turihweza aya mabwirizwa tukihweza n'ingene n'ingene ariko aravuga urasanga abanyepolitike b'u Burundi usanga bayobeye kuko ubwa mbere nibo bantu ba mbere bavuga ngo ibwirizwa shingiro n'irihinduke uyu munsi hageze ko abanyagihugu babyisabira bamaze kubona ingorane zabaye ngo ibwirizwa ntimukoreko none uno munsi nk'umunyagihugu yumva izo ndimi zibiri mu banyepolitike aca avuga ngo umunyepolitike ukuri ni uwuhe jesi ndi umunyepolitike ndi mu bigenga ariko nkurikiranira hafi ibibazo bya politike y'u Burundi rero nibaza ko
sozeramo sozeramo
yego nibaza ko abanyepolitike b'u Burundi boza baravugisha ukuri bagahagarara nyine by'ukuri nk'abanyepolitike bakareka kujuragiza abantu hanyuma ku bijyanye na bino by'ibiringo by'umukuru w'igihugu ngo ngo imyaka cumi n'ine umuntu aba yamaze kuruha barabonye rino bwirizwa riratomora rikavuga riti ntawe uzorenza ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu ni ukuvuga imyaka irindwi batoye hanyuma uko iminsi igenda niko ibintu bigenda birahinduka si ukuvuga ngo ngo n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere ndabona icyo kibazo cy'ibiringo nibaza ko tukigaruka ko mushirantahe eric nsengimana icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo jean ndayizeye jean ndayizeye mwiriwe neza
mwaramutse mwaramutse muri hehe
ndi muri ayowa hano muri leta zunze ubumwe za amerika ego me murafite ikibazo murafite icyiyumviro ego me cya mbere mu ndamukiriza abatumire bose uko ari babiri barakumva
hanyuma jewe nakurikiranye ikiganiro kuva gitanguye ariko twege nka twege turi mu mahanga cyangwa turi abarundi turatangazwa n'ukuntu ibintu biguma bijuragirika abapolitike batashobora kwemera yuko bokubaka igihugu cy'u Burundi nkashaka rero kubaza ikibazo kuri nyakubahwa umutumire tasiyano sibomana none ko kare mu minsi iheze hari haheze igihe bavuga ati amabwiriza shingira akeneye guhindurwa mugabo ubu umukuru w'igihugu akaba yemeye kuyahindura kandi n'ibyavuyemo bikaba bitomoye kandi bije bisanasana kubaka igihugu cy'u Burundi mugabo ubu ku maradiyo niko ndumviriza induru zikaba zirenze ukwemera kuri ibyo none amaherezo yabo kugira bubake igihugu nk'abapolitike biyemeza ngo ko bakorera inyungu z'abanyagihugu inyungu z'abanyagihugu zizova he kandi nabo aribo bafata iya mbere kubagwanya kuko iyo bari kubaragwanya ibiri ko biraza byubaka igihugu ntaho baba batandukaniye no kurwanya ikiza gifasha abanyagihugu hanyuma rero jewe ku ruhande rw'iwanje nkaba nshigikira ku byo eric ariko aravuga nabikurikiye byose uko bimeze ni ukuri kw'imana ntibemere ayo mabwiriza shingira ahindurwe barabe yuko hari ikizohinduka ko babonye ibyo bazaba bashize mu ngiro byase ko bikurikizwa ku mategeko bashyizeho hanyuma abone yo kwitura ku bajejwe amategeko yabyo yego me murakoze jean ndayizeye reka yego me akanyuma a- akanyuma nashaka kuvuga na- nipfuza yuko nimba bizoja mu ngiro bazobihindure eh, eh, eh, igitabo kizoza ari gishasha ku mabwiriza shingiro kizohindurwe mu rurimi abarundi bose bahuriye ko ariko kirundi kuko na twese nico cadukujije kuko nta muntu azoza eh, gu- gusoma ibiri mu mabwiriza shingiro kiretse umurundi ni ukuvuga ni mu rurimi rw'ikirundi Ego me- twese tuzokumva kugira tubitahurire hamwe urakoze jean ndayizeye reka duhe n'ijambo tomasi tomasi mwiriwe neza
we mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe tomasi
ni bujumbura yego izina ry'ikirundi
ndashimiye ndayishimiye duga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro
ego je ahanini nagomba ise n'unegura ku bi- ku bijyanye n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro rero nkavuga ko umenga ntihari bwagereka ibwirizwa shingiro rihinduka mu gihe mu gihugu hari indyane za politiki icyo mbona mbona umenga hari hakwiye kuba itegurwa neza ry'imitima y'abarundi bakabanza hakaboneka umutekano muri bo hagati yabo politiki ikakorwa neza atawukumiriwe hanyuma ibwirizwa shingiro rikazohindurwa ari uko bose bafite imitima iri hamwe ku buryo n'ibyo bategerezwa guhindura bategerezwa kubyumvikanako ibijyanye nabyo no kwihutisha guhindura ibirwa shingiro uca uhura ingingo bagomba guhindura ari za zindi zituma ibiringo bidasubira kuvugwa mu gihugu ugaca uhura demokarasi iriko irahambwa burundu hejuru y'uko umenga hagomba kugaruka intwaro ya cyama aho hatwara umuntu umwe rero navuga nti abatumire yaba ari bishoboka bagerageza bagahanura uko bashoboye kose kugira ibirwa shingiro ntirihinduke hatabanje kuboneka umutekano muri politike mu gihugu murakoze murakoze jean thomas ndayishimiye eh, mushiyantahe eh, tasiyo Nsab- sibomana reka dutangure kuri mwebwe kuri ivyo vyiyumviro bishikirijwe bitandukanye bishikirijwe n'abashiyantahe babiri eh, jean ndayizeye na thomas ndayishimiye duga ku ijambo akanya gato muno tumwe
Eh, murakoze Eh, eh, iyo jean ndayizeye ariko aravuga ko abavuga ko atari bwagere cyangwa ko ataguhenyanyura ibwiriza shingiro ni- biza gusubiza inyuma amasezerano yarusha akavuga ko tuba turi ko turarwanya abanyagihugu namenye ko natwebwe turi abanyagihugu kandi eh, abanyagihugu si aba- si abari mu mugambi uri ku butegetsi gusa naho nzi no muri bo nyene eh, katanamye bose icyo ni icya mbere twebwe ahubwo tugomba yuko amasezerano y'arusha yari yazanye ituze mu gihugu akagaruka n'umwizero akagabanya i- i- ibyo gushamirana basabe turabiye ku moko no ku ntara i- iby'uko inzego z'umutekano zubakirwa abarundi bose ibyo bintu tubitsimbataze aho kubisubiza ibuti n'aho byatugejeje icyo nicyo turiko turagwanira noneho twaba turiko turwanira ineza y'abarundi gute kandi natwe twebwe turi abarundi ntiyasubire kuvuga umuntu ngo nuko ari ku butegetsi cyangwa ari mu mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa awukunda ngo niba ari ku- ari umurundi cyangwa akunda uburundi gusa iyo ibambeye I- icya kabiri eh, cy'uwo thomas aravuga ati ibyo guhindura ibwirizwa shingiro babirabe neza ntihari bwagere icyuka si cyiza Eh, na jewe nari nabishi- nabishimikiye ko mu gihe hari ingingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda ivuga ko mu gihe byosubiza inyuma ubumvikano mu barundi bigasubiza inyuma intwaro ya demokarasi naho twaba turafata ibyo gusa bigasubiza inyuma eh, kunywanisha abarundi iryo hinduka ntirikabe none mu gihe ribaye muri ibi bihe abarundi bari hanze bateza guterera abandi badafise umutekano mu mutima i- batarekuriwe kuvuga ngo bisanzure murumva nuko bavuze ko ba- bagabishije abazovuga gutora oya kandi muzi ko i- i- i- ibintu zeye ah, itora eh, rya referandumu nk'uko bivuga mu gifaransa ari gutora ego canke oya none iyo demokarasi yumva ari iyihe mwumva hari bwagere koko ko abarundi botora mu Ego me- bwigenge bagatora akanya- ikibubaka akati atari kizohava kibazanira indaba mbi nico gituma dushigikiye ivyo tomasi avuze nk'uko nari nabivuze Eh, ivyo byose byoza bisubiza inyuma intwaro ya demokarasi haba mu kubisikanya ku butegetsi haba mu kuhiganwa mu bwisanzure bw'imigambwe n'abatari mu migambwe mu gihe byoza bisubira inyuma- bisubiza inyuma amasezerano y'arusha twebwe tuvuga tuti nta neza bizozanira igihugu Ego me- cyo gituma twebwe tutobishigikira Na- namwe mushera eric nsigimana eh, ku vyashikirijwe na jean ndayizeye na thomas ndayishimiye ku vyerekeye iyo nteguro yo guhindura ibwirizwa shingiro duga kwijambo
yego ibyo jean ndayizeye yashikirije ntabyo niriko ndagaruka ko kubera ko yavuze nk'ibyo navuze ariko thomas ndayizeye niwe yashikirije ibidahora yiranye n'ibyo navuze ariko nawe nagomba ndamuha umuco ariko aravuga ko ari bujumbura amahoro n'umutekano bidasimbataye mu mitima y'abarundi kandi abanyepolitike hari injyane za politike injyane za politike abantu batavugana rumwe na leta bazokwamaho kandi abatabona kumwe ibyo uko leta ikora bazogumaho no muri amerika na hehe hose hose bategerezwa kubaho n'uko igihugu kibayeho kandi nibwo bwiza bwacu nta kandi ibyo ntibishobora gutuma hadashobora guhindurwa amategeko ashobora kubahiriza abantu benshi hanyuma ku bijyanye n'ibyo mutumire dusanzwe turi kumwe muri studio ariko arashyikiriza aravuga ko yagumye ashimikira cyane kuri iyi ngingo ivuga ko igihe bishobora guhungabanya ubwigenge bishobora guhungabanya umutekano bishobora guhungabanya demokarasi kizira guhindura ibwirizwa shingiro none uno munsi ariko araraba ko atavuga mu intambwe tugeze ko arabye ingorane twaciyemo muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari ngaho bujumbura yazibonye ni izo ashaka ko zisubira gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ko abarundi bavuze bashyikirije icyiyumviro bakavuga bati dukeneye ko inzego zifite ububasha no kuvuga inama nshingamateka umukuru w'igihugu ko mudukuriramwo ubwo bunenge mu ibwirizwa shingiro kugira tugire ibwirizwa ibwirizwa ritugenga ritarimwo ritarimwo mbanza murindire gatoya ritarimwo ritarimwo ritarimwo utunenge none uyu munsi uko babisabye bashaka iki hanyuma ikindi naco nagomba ndamubwire avuze ko bagabishije bazotora oya nibaza ko abeshe umukuru w'igihugu kubera ko jena ari bugendana yagabishije abantu bazogwanya uyu mugambi w'amatora wibwirizwa shingiro ntiyagabishije umuntu azotora oya cyangwa azotora ego yagabishije umuntu azogwanya uyu mugambi w'aya matora ariwe agize akarongo gatukura rero muri ibyo nibaza ko borema nimba by'ukuri nk'uko bavuga ko abanyepolitike bafite abanyagihugu ntibabamubirize batore oya nimba naho abanyagihugu batoye ego sinumva uyu munsi ko bavuga ngo barinde guhamagara ngo bari yarusha kugira ngo baze bicare bashobore guhinyanyura ibyari mu ibwirizwa shingiro umugwi wari ujejwe guhinyanyura ibwirizwa shingiro warimwo abo muri sosiyete sivile warimwo abo mu migambwe abatavuga rumwe bose barimwo abacamanza ndabona akanya kagiye mushyira ntahe eric musigimana tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na marie charles ninahazwe mwiriwe neza muratwumva egera telefone murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
turafite intererano yacu yego ibyerekeye ibibwirizwa shingiro rigomba guhindurwa ubwo turabarundi mugabo twebwe nk'aho duhagaze tubona ko bikwiriye kubera ko turabye igihe uburundi burimo ntabwo cyari cyo guhindura ibibwirizwa shingiro ahubwo cyari cyo kurondera amahoro n'umutekano kuko ugiye kuraba cyangwa kuwumviriza usanga ata munsi n'umwe ugenda abantu badapfuye ikindi rero ukuntu igihugu kitagira n'umutekano aho kuremera amahoro n'umutekano kugira ngo abantu bose batuze bace bagira ibintu byo gutegesha ibyirizwa nshingiro mu gihe dufite twumvise bavuga ko n'umukuru w'igihugu avuga ko uzo kwitambika imbere mu kurwanya uwo mugambi azohabonera ni ukuvuga byumvikane ko ata muntu ashobora kujya mu banyagihugu babwira ati nyamara ino bwirizwa shingiro urabye ko ryanditse ntibishobora kuvuga ngo ya ahubwo bose bakomeza gukoma amashyi bakemeza ati ibyirizwa nshingiro ntibyemeza ubwo ujya kubigisha avuga ati oya nk'uko twabibonye muri bibiri na gatanu kuko burya gihe abantu imigambi yaragiye mu banyagihugu bamwe barigisha yego abandi barigisha oya hama icyari kibereye kiratsinda umugabo uno munsi we akaba atari ko biri ikindi kintu nacyo nashaka gushyikiriza micere nshaka kukibaza abitwa ko barwanya leta mbega by'ukuri aba bantu bitwa ko barwanya leta bahurikiye muri senarede bikaba harikiye n'ibindi bihari bariho cyangwa ntibariho kuko twebwe nk'abarundi twasizikajwe n'ingorane zabaye muri bibiri na cumi na gatanu tuba dufite ubwoba cyane y'uko bano bantu boba ari abantu bakirinda nk'uko tubibona kuko uravye ni abantu b'umunyagusa nta gikorwa na kimwe aricyo gituma na nziza bwana babwira ati abo bantu ntabariho ni abantu bakubise kuri turabananira none bagiye kunyuzuza hariya bakajya bagaza kugira ngo barahita imigwi y'abagwanyi cyangwa ntarwanya leta ariko n'abantu barengera ikigongo cy'ikizunga nashaka rero mbaze cyane hano mbega by'ukuri mwebwe murwanya leta cyane ni munywa gusa nimba atari munywa gusa ni igiti mutegura kugira ngo mukure akaga burundu ko ujya umunwa imyaka ibiri iraheze irarenga muri kumuvuga ariko nta kintu na kimwe kiraboneka ahubwo ni iby'imyuka ibintu by'imyuka imigezi iragushika gihari ni igiti mwimirije gukora kugira ngo uburundi n'abarundi bashobore kuronka amahoro
murakoze marie charles ni nahazwe reka duhe n'ijambo kandi mbere ko abashinjantare bagira icyo bavuze ku byo mushikirije gilbert duhe ijambo gilbert irankunda mwiriwe neza gilbert muratwumva egera telefone mvuge muratwumva ikibazo cyiyumvira mu kanya gato
ego ego genda bumva cyane muri hehe
jewe ndi bujumbura mu burundi duga ku ijambo mu kanya gato ikibazo icyumviro ndakora mu gice mumenyesha makuru
mwiriwe neza
ego hama nariko numviza umuntu wanjye yaraheje gushikiriza ikibazo ciwe halo duga ku ijambo turakumva
ego nagira ndakubwiza ukuri ingwane mu burundi dufise no kutavugana ukuri ariko uriko uvuga ngo mu burundi nta mahoro ahari jewe uno munsi ndashobora kuva mu kanyosha nkaca kumutakura nkagenda aho igisagara cyose cya bujuma nkazunguruka atangwane n'imwe wanagoma naho nojyamo mu kanevu y'ibarabara ata muntu n'umwe ndi urwara ataki uno munsi abarundi mwawe dufise ni ubutavuga ukuri
turakumva duga ku ijambo
yego nagira ngo rero umunywanyi wacu ni ukuri umugambi wo gutora yego canke oya abarundi ubwo ko dufise abanywanyi benshi tubona ko badashigikiye ibyiza shingiro uno munsi byagiye ahabona yuko rigiye guhindurwa ahubwo nibaze bigishe abene igihugu bababwira ati twebwe ntimutore yego canke mutore nimutore oya kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ivyiyumviro vy'iwacu bitere imbere kubera ko haza igituma tuvuze ngo barafise ibyo batinya cyangwa barafise igituma batotora yego ahubwo bo kwigisha abenegihugu bahabwa ati nimutorewe kubera ko babona ingaruka mbi hama ikindi kintu nagiye nagira mvuge hano duga ku ijambo turakumva uriko utumwanya duga ku ijambo nturi turakumva
ego ati rero igituma ikintu genda ko ndabona hari abantu benshi ni ukuri tugiye kubona kuva mu mwaka w'ibihumbi kuva muri dizineve sasasande independance y'uburundi iboneka bagiye baratinya amatora urabona ko hagiye haba intwaro mu burundi twavuga yuko za kudeta n'uno munsi urabona yuko umengo bashyikira ubutegetsi bakoze ibintu byo gutembabaza ubutegetsi ariko turagira tubibutse yuko abenegihugu b'uno munsi abenegihugu dufite uno munsi sibo bahirya y'ejo haheze uno munsi abanyagihugu bahari barabona ibiriko biraba ubutegetsi buhari uno munsi buriko bwigisha abanyagihugu kugira ngo baze batore ego ahubwo nabo nibatahuke rero bave hanze baze bigishe yuko umwenegihugu yotora oya hama nibatorawe ibwirizwa shingiro ryahora rihagume nibatora ego kugira ngo dushiraho intahe ishize ni uko umwenegihugu wenyene ari wazotora ego canke oya hama ikizotsinda ikindi kigashiraho intahe ishize naho ndi kuvuga ngo reka duhama ngo tubone umengo nta bigomeye bijetse kubera gute ndabona akanya kagiye mushe na gilbert akanya karagiye reka tuhahe ijambo abashinga ntahe babiri twatumiye bagira ico bavuze ku byo mushikirije reka mushinga ntahe tasiyansi bimana ku byiyumviro bibiri kandi n'ubundi bitandukanye bya gilbert irankunda na marie charles ninahazwe duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ndabona akanya kagiye nagira nayo kuri eric mu tuntu tubiri yavuze ngo abagwanya leta bazokwamaho no muri etaje n'abandi barengu kandi n'ikizobuza ko hahindurwa amategeko yubahirije abenshi nagira namubwire ko itegeko ryiza ryubahirije bose niko n'amategeko y'uburundi na mpuzamakunga bivuga utabikoze gutya aba ariko akorera nabi igihugu icya kabiri ati mbe none ko batabona intambwe tugeze ko bagomba ko ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bigaruka iyi bambere atadusomerera n'iki tugomba kubuza tugomba kubatora asubira kuba hakoresheje igikenya aho hakoreshwa amateka n'amategeko y'igihugu izo amasezerano niyo yarusha bakarekurira imigambi yose ikitaba ibiganwa agahiganwa ukuri kwami hanyuma uwatsinze atsinze mu matora y'igihugu agatwara agatwarira abarundi bose ibyo nibyo dushaka batwumve batwumvirize marie shanta marie charles minazi
egome avuze ati avuze ati abo barwanya leta bahurikiye muri sinarede bariho cyane bariho jewe bwa mbere hoho simvuga iya sinarede nta nama yabo n'imwe ndigera njamo urumva byo bazira abasinarede icya kabiri kuvuga ko twebwe tuvugisha umunwa umunyapolitike wese ategereza kuvugisha umunwa akabukurikiza amategeko akavuga amategeko akavuga ibidatuma igihugu kija mu mbururu nk'uko babivuga nicyo gituma rero niyo aba agomba ko dukoresha umuheto aharonderera ahandi kumwishyura kwabo bagwa bakoresha ingufu bariho cyangwa batariho tuzabikurikirana nk'uko nabo bikurikirana mugabo amenye ko twebwe intumbero yacu ni ukugwanisha ibyiyumviro tukugwanisha amategeko kugwanisha inzira yo kumvikana kugira ngo abarundi ntibame mu njyana z'iminsi yose namwe irankunda ngo mu burundi nta mahoro ariho avuga ati amahoro ariho n'ibisanzwe umuntu wese arashobora kubivuga ukwiwe mugabo ibyo dufatira ko birashobora kwemeza ko ayo mahoro avugwa ashobora kuba atari rya nawe aravuga ati aho yoja hose no kurara muri kanivo ngira ngo arumviriza amaradiyo kuko si twe ntituri ibimenyesha amakuru arumva birirwa barapfa batogwa ibizimba nibaza ko ibyo atariko vyamye twari tumazemo iminsi aveke aya masezerano yarusha hanyuma aragarutse ati kuva itandatu na kabiri abantu batinya amatora bama baja ku butegetsi kubera kudeta nagira namubwire ko iyo mvugo noze yama mu kanwa gacika inkonda nibabe bavuga ibyiyumviro bareke kuvuga abatinya amatora nababwiye ndabisubiyemo abatinya amatora n'abagomba kuyajamo bonyene atabo bahiganwa n'abagomba kugenda hatubahirijwe amateka n'amategeko y'igihugu ngo hubahirizwe ibisabwa kugira amatora agende neza haba ngaha no mpuzamakungu n'abagomba ko n'ugomba kuhitoza ku giti ciwe atabigirira yego ndabona akanya kagiye muciye nahe sitasiyo ya sibomana reka duhe n'ijambo urukino rukurikije amategeko yego reka duhe n'ijambo eric nsengimana nawe nyene agica avuze ko vyashikirijwe na gilbert irankunda na marie charles ninahazwe mu kanya gatoya cane rwose ndabona hariho abaturindiriye
ego murakoze cyane nk'uko baje kubishikiriza amahoro n'umutekano ati abariho ati ntitwumve igituma baguma bavuga ko amahoro n'umutekano bitahari abo sindabateba ko cyane kubera ko ibyo bashikirije birumvikana ariko cyane cyane ndagaruka kuri ibyo mu uyu mu dusanzwe turi kumwe uyu mutumire w'uno munsi asanzwe ariko arashikiriza ati ibyo dufatiraho kugira twerekane ko amahoro n'umutekano biri mu gihugu ati birashobora kuba biboneka jewe nari nyotewe kumva tasiyo sibomana ariko aravuga ati twebwe ataho twifuza kugira igihugu cogorore nahapana kuguma bavuga ngo naha naha naha naha yaba umutekano wuzuye bavuga uko ejo amabwirizwa anyuranye barayadefanda ejo ameze neza bikagenda uko none babe bantu bamufatwa tubafatire hehe tuvuge tuti tu twebwe abanyagihugu uno munsi turiko turabumva nk'abanyepolitike dukora iki uyu munsi muri ano ntuze yonyine muri aya mategeko agenga ibwirirwa shingiro ubwa mbere bahora bavuga ati iri tegeko rimeze uku uno munsi bavuga iry'ibiringo ati bagomba ati umunyagihugu atwaye imyaka cumi n'ine azoba yarushe mugabo nta nimba ariryo ryonyine riteye ingorane naryo bazosaba rihinduke ko atari ritavuguruzanya n'irindi ariko uno munsi ko amategeko yari ateye impari cyane abantu bose n'amakungu bayakuyemo musozere mu kanya gatoya twokubaka tugashyira ingufu hamwe twese kugira ngo uburundi bube uburundi bw'abarundi hanyuma kuvuga ko amategeko yubahiriza bose ni byiza amategeko ategerezwa kubahiriza bose n'abundi iyo amaze gushyirwa mu ngiro agengwa n'abarundi bose kandi n'abatoye bagatorera bose aho ndamushigikiye nibaze rero dushigikire turonke ibwirizwa rimeze neza uno munsi ni integuro ibi byanditse ngaha sintabanduka ni integuro ushobora kuvuga ati twege twabona ko gato mu masegonda mirongo itatu mugabo bareke kuvuga ko amabwiri atari ico gihe ibwirizwa shingiro ntirijeho ema none tubabwire gute
amasegonda mirongo itatu ku byashikirijwe na marie charles nirinahazo ndabona akanya kagiye nibaza ko ikibazo byashyikirijwe na marie charles nahazwe na gibere mutabishitse ko ariko reka duhe n'ijambo abandi turi kumwe turi kumwe na jimmy jimmy mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe
turi hano muri banki mu gisaba cya bujumbura izina ry'ikirundi ninde
nitwa mungu hazigisi yego duka ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose
icyo nashaka kubwira abo batumire nuko iryo bwirizwa shingiro boreka boreka kurihindura kuko ni umushinge w'igihugu kuko ntibarihindura barimo baradusinya twebwe nyine kuko abenshi twebwe abanyagihugu ntaho dufite duhagaze naho naho borihindura nabyo barihindura ukwabo twebwe baduha amahoro cyonyine gusa nicyo nashaka kubashyikiza cyonyine gusa murakoze murakoze jimmy reka duhe n'ijambo kandi salomo salomo mwiriwe neza
yewe izina ry'ikirundi ninde
salomo ndahiragije ndahiragije muri hehe
turi mu kayanga duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro mu kanya gato
cyaba icyiyumviro nagira mvuge ariko ubwanjye mbona ata mpamvu yo kwirirwa barahindura iryo bwirizwa shingiro kuko bamaze kubona henshi barihindura hama habaye ingorane kubona nko muri togo ibibazo biriyo biyerekanira ikirabage nta mpamvu yo guhindura kuko nta cyari gikenewe kuko n'umwuka si mwiza ku buryo hokorwa referandumu bye n'ibyo mbona ko bwanyu
murakoze salomo mu ntahe tasiyana sibomana mu gusozera mu ishuri ibyo bibazo bibiri bya jimmy na salomo basa n'abavuga ko atari igihe cyo guhindura ibwirizwa shingiro reka jimmy we akaba avuga ko ibyo bakora byose abanyapolitike bakwiye guha amahoro abanyagihugu duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe murakoze ni ntibaze baririnda abanyapolitiki n'abanyagihugu nibyo hariho abashobora kuba bakorera inyungu zabo kandi biragaragara mugabo nabo nyine n'abanyagihugu bakoze nabi bagatora amategeko mabi aratinda akabagaruka ko akagaruka ko no kubabo icyo gituma umunyapolitiki mwiza no gukorera igihugu neza kugira n'inyungu ziwe zihatorera koyoko icyo nugaruka ko ni uko abavuga ko duhita bahindura mugabo mu gihe ibintu bitarya ntitwoca duhura twe turi ba mahindagu icyera kirera ikirabura kirirabura nta kuvugira umuvumbi rero ngo kubera bivuzwe na naka cyangwa na naka ngo duce tubyita ko byera kandi byirabura naho handi itegeko ryiza rirayagwane ryemerwa na bose kandi ryubahiriza bose mugabo mu gihe rigizwe n'umuntu umwe mu kirundi baravuga bati ingoma yaguha kanzira hururu bahunga bigeze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibaza ko twabyarira inyuma gusumba abandi kumbura naho byakoze ku bantu batari bake ndabona n'akanya kagiye ko byogaruka icya nyuma aba babiri bavuze bati ntibarihindure ntaco bizanira igihugu na je bishyigikiye muri ibi bihe uravye nyene bimeze urabona ubu twagomba baba abafise amajwi make baba abafite benshi baba ubwoko buke cyangwa bwinshi bajya inama kugira ngo ingingo bafashe itegeko ritowe riba ari itegeko koko riraba inyungu ndabona akanya kagiye reka duhe n'ijambo ego reka reka duhe n'akanya eric nsengimana mushiranahe tasiya ndabona akanya kagiye eric nsengimana namwe mugire icyo muvuze ku byashyikirijwe na jimmy na salomo ndayiragije mu kanya gatoya cyane rwose mu amasegonda mirongo ine
ego murakoze cyane rwose icyo jewe nababwira ni uko bavuga bati ibwirizwa shingiro ryari guhindurwa twe ku ruhande rwacu muri ya japa duhagaze ni hamwe ni uko ibyabaye bitosubira kugira ntibisubire naho ni uko amategeko yari anyuranye yavuguruzanya yovaho kugira ngo ejo ntihagire ubusubira kubyitwaza kugira ingorane zisubire kuba rero icyo nababwira ni uko ahubwo bo kwigisha n'abandi bagasidukana niyonka bakumva ko ari icyo gihe cy'uko tugira ibwirizwa shingiro ritarimo utunenge
umushinga ntahe eric nsengimana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwaduhaye ngaha kuri radiyo ijwi y'amerika umushinga ntahe etasiyansi y'umwana namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye reka turashimiye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma na fatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mugire amahoro umugoroba mwiza
radiyo ijwi ry'amerika